nimwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu mu gihe isi igenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijanye n'imyuzurire myinshi imvura nyinshi uh, muri afurika hamwe n'ahandi ku isi hose hoba hariko hakorwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe ingwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe zimwe muri izo ngwara rero zikaba ari fievre jaune malaria n'izindi nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cuno munsi kaze mwese mubaze ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe facebook yacu ni radio yacu voa ikaze neza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye ahanini amagara y'abantu muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu gihe isi rero igenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijanye n'imvura nyinshi hamwe n'imyuzurire muri afurika n'ahandi ku isi hoba hariko hakorwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe ingwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe ni mu gihe ihuriro mpuzamakungu rijejwe gukurikiranira hafi incandago ku isi rivuga ko mu myaka mirongo ibiri n'itanu impfu zivuye ku ngwara nka fievre jaune zizoba zongerekanye ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana rero tugiye kwihweza icyo e, barikiko kirakogwa mu bijanye no gucandaga abantu uh, ingwara zimwe zimwe nk'izo fievre jaune na malaria zikaba zibonekeza uh, iyo hari ibihe ihindagurika ry'ibihe nk'iryo uh, twagize amahirwe kuba twatumiye tukanaronka Dr Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga mu Burundi reka tubibutse yuko mushobora gushikiriza ibibazo byanyu ibijyanye n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe kuri facebook yacu adrese ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa reka twakire umutumire wacu dr jean claude bizimana twongeye kuguha ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane oriane nanjye ndabaramukije ndaramukije kandi n'abari ko baratwumviriza bakurikirana kino kiganiro murakoze cyane tubahe pole kuko turumva ko ibihe by'imyuzurire bitoroshe na gato mu gihugu cy'u Burundi ubu bimeze gute aho uherereye
murakoze cyane nk'uko mwagiye murabikurikirana ku binyamakuru ku buhinga ngurukanabumenyi no ku mbonesha kure hagiye haratera imyuzurira mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika mbere no mu kiyaya cya rusizi muri rusange aho abatari bake bataye izabo bahunga bahunga iyo myuzurira ibyo rero biragira ingaruka y'abantu bahunze bimwe bimwe mu bijyanye n'amagara y'abantu ntibasubira kubyitwararika nka cyane cyane byo kwicandagisha no gucandagisha ibibondo
ego turumva ko indwara nk'iya fievre jaune ni indwara yandura ku isi n'abantu bashika ku bihumbi amajana abiri ku mwaka ah, abantu bashika ku bihumbi mirongo itatu bakahasiga ubuzima Ah, turazi kandi yuko ari n'indwara ica mu bi- mu mibu imibu i- i- ishobora ku- kurya abantu ah, ikabagwaza iyo ndwara hama na hakurya mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikaba ikazeyo cane yobara amakenga mufise muri iki gihe ku bijanye n'incanco no gucandagisha abantu ah, mu gihe iryo hindagurika ririko riribonekeza cane cane kuba turi duhanye imbibe na kongo
Eh, murakoze cyane mu bisanzwe iyi iyi ndwara ya fevre jaune eh, murantunga ntituraronka ingene twoyita neza mu kirundi Mhm.
eh, ni nk'uko n'izindi ndwara nka sida kolera eh, tugikoresha ayo majambo Mhm.
y'amazana n'igifaransa ariko ntacyo byishe Eh, iyi ndwara ya fevre jaune rero nk'uko mubivuze eh, iterwa n'umubu imibu rero hagira mu bwoko bwinshi iri mu buryo bwinshi eh, kandi iyo ndwara iragwiriye cyane aho hakurya mu gihugu kibanyi cya kongo ariko ni kongo y'amaja hirya eh, novuga hirya ya za kinshasa Mhm.
eh, no ku mbibe za kongo na angola niho ikaze cyane gusumba ahandi Mm. Mm. ego none eh, ku bijanye no gucandaga abantu iyo fievre jaune mu burundi muri kino gihe bimeze gute birabandanya nk'uko vyari bisanzwe naho eh, habaye hasa no habaye ihungabana eh, ryo gucandagisha abantu kubera iyi myuzurire
Eh, mu bisanzwe iyi ndwara ya fievre jaune hano iwacu twama tugira amatohoza buri gihe eh, icyo bita mu gifaransa surveillance sentinelle aho dusuzuma ubwoko bw'imibu imibu isanzwe iri mu muri ka- iwacu muri mu gihugu cy'u Burundi ku mbibe duhana n'ibindi bihugu eh, dusuzuma ko imibu ishobora kwanduza iyo ndwara iyo bimaze kwibonekeza Eh, rero aha iwacu turi mu bihugu iyo ndwara tutoyifata minenerwe mugabo itaradutera nk'uko byifashe hamwe nababwira muri kongo Mhm.
mbere no muri kenya murabona ko ari igihugu dufitaniye imigenderanire Mm.
Eh, bituma rero nk'igihugu icya mbere twihutira gusuzuma no gukingira bene igihugu mu kubakingira rero ubwa mbere eh, murumva yuko aha iwacu atari cyo kimwe no muri ibyo bindi bihugu igwiriye Mhm.
Eh, aha iwacu rero mu gukinga icya mbere duhera gusuzuma abantu binjira mu gihugu tugasuzuma yuko atabimenyetso baba bafise iyo ndwara hama kandi tukanasuzuma ko bacandazwe bicandagishije Mhm.
Eh, turongera kandi tugakingira n'abarundi ubwabo bagiye muri ibyo bihugu eh, iyo ndwara igwiriyemwo nta noba akarorero ko ata muntu yurira indege cyangwa ngo acabuke urubibe ruhana na tanzania aterekanye ikarata agakarata k'umuhondo Mhm.
eh, kerekana ko umuntu yacandazwe eh, hama ikindi ni uko tuza tura turahimiriza abenegihugu sensibilisation Mhm.
tubicishije mu bikorwa bya misi yose kugira tu twiganire abantu ibimenyetso by'indwara zimwe zimwe n'ubwo aho iwacu zitavugwa mugabo zishobora kudutera Mm.
niyo rero turayicishamo iyo fievre jaune eh, tukigisha ibimenyetso biyiranga Mhm.
eh, wanashima mbere bigomba gusa n'ibimenyetso bya malariya nkumbure turaza kukigaruka ko turiko turabandanya ikiganiro ego babwo uh, bashaka twanagira ko kuri ivyo bimenyetso nyene muvuze eh, kugira ngo abantu bace bagira ko bavyumva babimenye hama turaza kuja no ku zindi ndwara zitandukanye nazo nyene zikenera ibicanco kandi ziriko ziracandagwa
Eh, ibimenyetso rero by'iyi ndwara nk'uko nabivuze eh, ifise ibimenyetso vyegereye cane ibimenyetso vya malariya mu ntango Eh, umuntu agifatwa n'iyo ndwara agira ibimenyetso vyegereye cane eh, ivyo umuntu arwaye malariya ni ukuvuga arashobora kumva eh, ashaka kugira ubushuhe bubayabaye akameneka umutwe akabura akayabagu eh, agakonyagurika kujya wumva mu mubiri umenga bagukubise ubuhiri kera hari ibyo bita agahiri Mm.
Eh, umuntu akagira intege nke ariko hari n'igice kinini cy'abantu batigera bagira ikimenyetso na kimwe ibyo rero biba mu kiringo cy'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri niyo umuntu agira ibyo bimenyetso kenshi mbere iyo ndwara i- ikikiza bikiri ngaho irashobora kwikiza ugaheruka wari wamenetse umutwe wagize ubushuhe bisanzwe kujya kwa giripe hama bikikiza mugabo rero iyi ndwara aho iterera ikibazo niyo igiye ku rundi ku rundi rwego rimwe bavuga mu gifaransa complication Eh, ku rundi rwego rero bwa bushuhe bwari ububayabaye bucaho ubushuhe bukaze cyane Mm.
burenga ibice mirongo ine ku ijana canke eh, buri munsi yaho gatoyi Mhm.
umuntu agaca atangura kumva babara mu nda Mhm.
mu nyuma amaso agahishira Mhm.
amaso agahishira cyane niho havuye n'iryo zina ryayo fievre jaune urumva umuntu yashushe aciye ahishira amaso Mhm.
eh, umuravye no mu biganza ukabona ko hasigaye hasa n'umuhondo Mm.
ni ukuvuga umuntu agahishira no twebwe dufite urukoba rwirabura eh, udashobora gucisha kubibona ariko nka nyamwema canke eh, abantu baba- nk'abazungu ibafashe arasa n'umuhondo kabisa ukabibona Mm.
Eh, mugabo rero ikindi kimenyetso eh, kiza ciyongera ko novuga simusiga umuntu aca atangura kuvirirana amaraso Mm.
akava Anywa.
amaraso mu mazuru Mhm.
eh, akava amaraso mu mazuru eh, hari n'abava amaraso mu kanwa ibinyigishi bikava amaraso Mhm.
mbere no muri esitoma mu mushishito naho nyene hakavayo amaraso rero iyo umuntu ariko aravirirana muri esitoma mu mushishito ntihajye hagera igihe akadahwa amaraso yirabura Mm.
Ah, mu kirimi cyo hakurya bavyise vomito negro Mhm.
Eh, muri make rero ivyo n'ibimenyetso simusiga Mm.
iyo umuntu arinze abigira indwara iba yageze kure iba yageze kuri iyo kuri uru- kuri urwo rundi rwego rwa complication Mhm.
kandi rero abageze kuri urwo rwego eh, abantu hafi indwi indwi ku kuri cumi ku ijana barahasiga ubuzima Mm.
barahasiga ubuzima kuko murumva yuko mu mubiri haba hariho byinshi bi- bitari ko biragenda nk'uko byategerezwa kugenda cyangwa ko biragenda neza Mhm.
ni byo bimenyetso nyamukuru by'iyo ndwara ariko rero nagomba ku barundi bariko baratwumviriza Eh, aha iwacu mu gihugu i burundi nta muntu turatora eh, arwaye iyo ndwara ariko eh, nk'uko mwabivuze mu ntango hariho ihinduka ihindagurika ry'ibihe eh, kandi abantu ubu baratembera cyane umuntu arava mu burundi mu masaha abiri akaba ageze muri eh, akaba ageze muri kenya eh, ere muri kenya ni isaha imwe umuntu agiye n'indege eh, umuntu arava aha mu burundi mu mwanya mutoyi akaba ageze hamwe n'ababwira hirya muri kongo cyangwa akaba ageze n'i tanzania kuko naho iyo ndwara iriyo kandi muraza ko abarundi bajayo Mhm.
Eh, nico gituma rero atawosya bwose eh, n'aha iwacu iyo ndwara tuguma tuyikurikirana Mhm.
kugira ntihave itwubira Mm. murakoze cyane dr jean claude bizimana reka tubanze tuvuge kandi no ku yindi ndwara nayo nyine yongerekana cyane iyo habaye ihindagurika ry'ibihe malariya mwavuze ko ishaka gusa nayo nayo nyine tuyivuge ko gato mbere ko tuja ku mirongo ya telefone twumve ibibazo by'i- by'abanywanyi b'ijwi rya amerika malariya nayo yoyo yifashe gute muri kino gihe mu gihugu Ah, turumva ko mu ntango z'uyu mwaka yoyo nayo nyine isigaye yararonse urucanco naho kumbure eh, rutoba ruraboneka mu gihugu cy'u Burundi ntitubizi neza muratubwira ariko nayo nyene ni indwara ikara cane eh, iyo hari imvura nyinshi imyuzurire n'ibindi byinshi eh, vyifashe gute mu gihugu
Eh, murakoze Em, nk'uko mubivuze by'ukuri iyo habaye imyuzurire nk'iyi eh, indwara nka malariya iriyongera kuko murabizi yuko eh, indwara ya malariya nayo nyine iterwa n'umubu imibu rero yibera ahantu hari amazi hateze ibiziba ica igwirirana ikarondoka mu- gutyo rero ikarya abantu i- ikabanduza iyo ndwara ya malariya murumva yuko eh, hatiye umwuzurire ibiharuro bitegerezwa kuduga Mm.
Eh, ku kijanye rero n'urucanco rwa malariya urucanco rwa malariya tuzorutanguza mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka turimo Mhm.
Eh, ariko nagomba mbwira abatwumviriza eh, ni uko urucanco rwa malariya mu ntango ntituzorutanga mu gihugu cose Mhm.
Eh, hariho uburere bw'ubuvuzi dufatiye ku kuntu iyo ndwara igwiriye gusumba ahandi Mhm.
ariho tuzohera Mm.
hanyuma dukurikirane turabe ingene biriko biragenda gutyo duheze du- dukwire uburere bw'ubuvuzi bwose igihugu cose Mm.
Eh, iciyongera ngaho ni uko urucanco rugenewe cane cane abana abana bari munsi y'imyaka itanu Mhm.
kuko nibo malariya ibangamira gusumba abandi iyo bayirwaye iratuma bakama amaraso igatuma eh, baja mu bitaro bagata ubwenge koma Mm.
Em, rero abahinga bakoze ubushakashatsi basanze twohera ku bana ku Mhm.
bana akaba aribo dutangura gucandaga kugira tugabanye igitigiri c'abana bagira ivyo bimenyetso vya malariya ikaze complication za malariya Em, hama kandi murabizi abahinga hariho ivyigwa bakoze barerekanye yuko eh, ukingiye ukongera ukitwararika ubuzima bw'abana bakiri bato uri kuraterera cane ku murindi munini mu iterambere ry'igihugu Mm. murakoze cyane rwose muganga bizimana abanywanyi b'ijwi ry'amerika murabyumvise yuko urucanco rw'indwara ya malariya benshi batari bazi cyangwa batari bwumve ruzoba rwa- ru- ruzoba rwabonetse mu gihugu cy'u Burundi rutangura gutangwa mu kwezi kwa gatanu muga- kwa- kw'indwi murantunga kwezi kw'indwi Eh, muganga aratubwiye yuko bazohera ku bana bakiri bato bari munsi y'imyaka itanu murakoze cyane muganga reka tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanyonyi b'ijwi ry'amerika bafise ibibazo n'ivyiyumviro duhere kuri gakwavu gakwavu uraho neza
uraho neza ijwi rya amerika amahoro mahoro
nta kirisitu yeza kurya Mm. ego ikibazo canke iciyumviro
ntabwo ni gatwara gisagara nagira ngo dusobanurire mu buryo bwimbitse izi izi ndwara za fiye iyi harimo fiyevure na n'iyi mwavuze ngo jano Eh, fievre Eh, ese zifata zifata zihe zikurikije iyihe myaka ese abantu bakuru zirabafata ikindi aduhe diferanse itandukaniro ry'izi ndwara ni ibihe bimenyetso umuntu agira kugira ngo abone yuko kuko izi ndwara ndikubona ari nshyashya ntabwo zimenyerewe ino hano mu rwanda aduhe ibimenyetso bigaragara ku muntu uzirwaye izi ndwara mwavuze harimo fiyevu eh, fievre jaune ndumva atari ingwara nshasha cane ariko muganga reka agusobanurire iyo ariyo n'ingene ifata n'ibimenyetso vyayo yari yagerageje gusigura kugira ngo yumve hashobora kuba hari- hari izina ryayo muyita mu rwanda kumbura abatwumva badufashe eh, fievre jaune uko muyita mu rwanda hama muganga reka dufashe eh, kuyitahura neza na neza nk'uko wabivuze yongera tubwire ibi- i- i- difference in- intandukanye zayo hagati yayo na malariya kugira ngo uyimenye neza ushoboye kuyibona canke kuyirwara ego em, Em, muganga tugakwiye urakoze bwana gakwavu ikora dukurikirana urakoze ku bibazo bitomoye wabajije Eh, mbere kuri iki cyambere ibimenyetso mbere nk'ubu bigarukako Eh, ibimenyetso by'iyi ndwara mu ntango bigomba gusa n'ibimenyetso by'indwara ya malariya ni ukuvuga umuntu aragira ubushuhe akameneka umutwe akumva intege nke Eh, mbere hari n'abafatwa badagwa abandi bakabura akayabagu Eh, ibi bimenyetso no kuri malariya biribonekeza kugera aho rero ufatiye kuri ibyo bimenyetso ntushobora gutandukanya eh, malariya eh, n'iyo ndwara ya fievre jaune iyo nyonko ya fievre jaune kiretse ugize igipimo igipimo rero baca bakora ni igipimo bita pese ni ubuhinga bwo gupima bwa laboratoire bagaca babona eh, ibyo ari byo ariko kubera turi mu bihugu iyo ndwara itaratwinjirana nk'uko biri eh, mu bindi bihugu byo muri afurika y'uburengero eh, abaganga ntibashoka kenshi bihutira eh, guca basaba icyo gipimo kuko hajya umuganga mu kuvura arakurikirana eh, ingene yifashe rusange ibijyanye n'indwara yicagiriye handacari ku bimenyetso rero ibyo ni ibimenyetso by'ibanze aho uca ubonera ubudasa rero niyo umuntu ageze ku bimenyetso by'indwara imaze kwiserura iyo ndwara ya fevre jaune yari imaze kwiserura umuntu ibimenyetso agira eh, ni uko ubucuruzi bwinshi cyane hanyuma amaso agasa n'umuhondo mbere umuraje no mu biganza hagasa n'umuhondo hagasa na jaune sinzi mu kinyarwanda ingene bita ibara ry'umuhondo Em, hari n'abaca batatu kuva amaraso amaraso mu mazuru eh, bakava amaraso mu binyigishi mbere bikanashika bakadahwa amaraso yirabura rero ibyo bimenyetso nuvuga bisa n'ibyiganziye umuntu abibonye aca avuga ati iyi ibyo ari byo byose ni indwara ni inyonko ya fievre jaune muti none ifata abantu bose abakuze irabafata Ibibazo cyane. iyi ndwara nta n'umwe isiga inyuma eh, guhera ku bakiri bato no ku bageze mu zabukuru Eh, gusa ku rucanco kenshi eh, urucanco kubera abahinga babyize basanze umwana akivuka avukana abasoda bamukingira gushika ku mezi icyenda urucanco rw'iyi ndwara baruhereza abantu bose guhera ku ufise eh, amezi icyenda kuduga mu bihugu igwiriye cyane haba hariho umugambi w'igihugu mu- umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga uraheza mu ncanco utanga ugashyiramo urucanco eh, rwa fievre jaune
murakoze cyane murakoze cyane muganga ego reka twakire na umusaza ku murongo wa telefone umusaza uratwumva
amaguru amahoro cyane uraho urakomeye
akomeye ni ndi hano mu karere ka gicuru mu majyaruguru mu rwanda Mhm.
Eh, Eh, mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuko kutubwira byinshi byiza kuko ikibazo cy'indugakanye ry'ibihe n'indwara z'ibyorezo ni ikibazo cyugarije ibibi kandi aho ndakeka bitewe n'ihindukanye n'ihindukanye ry'ibihe ry'ibihe ndakeka ko kizagumaho ariko se nkabaza nk'umutumirwa urabona ko iyo ndwara twebwe mu rwanda ntabwo irahagera kuko eh, n'ubundi twaje yuko ngo muri kongo ariko mi- minisiteri y'ubuzima irafashe ingamba zikomeye cyane uburyo twakwirinda iyo ndwara mhm.
ese urabona yuko umuntu uretse wenda gukumira ko yakora urugendo cyangwa se twayikwirakwira urabona hari ukuntu umuntu yayirinda kugira ngo ataba yakitana kuko n'indwara iteza ibibazo cyangwa se iga- i- i- ikaba yatera n'urupfu igateza ikibazo mu miryango atubwire uburyo umuntu yayirinda kugira ngo eh, noneho mu gihe ramba mu gihe yayirwaye uburyo yakwirinda kugira ngo atanduza abandi uburyo yakora imyifatire nyine ku buryo umuntu yayikumira itaraza Mm, murakoze cyane musaza ikibazo cyiza muganga kuyirinda eh, abantu barakeneye kwitegura indwara zitandukanye zishobora kwiyongera mu minsi iri imbere i- muri iri hindagurika ry'ibihe turiko turavuga nyine kuyirinda umuntu yongera gute
Eh, iyi ndwara ya fievre jaune ubuhinga bwa mbere bwo kuyirinda ni ukwicandagisha kuko urucanco rukinga kugera ku bice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana urumva ku bantu ijana nta bose baba bikingiye kandi eh, n'iyo ibafashe ntibanabimenya ntishobora kubasinzikaza Eh, ubwo ni uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri ni ukwi- eh, nk'uko iterwa n'imibu iyo mibu ibisanzwe igendana umugera nayo eh, abantu dushya tubahamagarira kwikingira kuribwa n'imibu eh, kuko ntubuze umubu ukuriye ko utoba ugendana iyo ndwara ni ukuvuga rero ni ukuryama mu musegetera Eh, umusegetera aba- abanywanyi bariko baradukurikirana mu kinyarwanda baraza kudufasha ingene bawita eh, umusegetera Eh, ikindi ubu hariko haragwirirana utuvuta abantu bisiga twirukana imibu ubwo n'ubundi buryo abantu bakoresha mu kwi- mu kwikingira ko imibu ibarya gutyo ntibashobore kwandura ubundi buhinga rero bwo kuyirinda ni ubuhinga bu- bwiga leta bwiga guverinoma Eh, guverinoma ni ubushiranganji bujejwe ubuzima bujejwe amagara y'abantu eh, burafise ubundi buhinga nabwo buca bukoresha ni nk'ubu navuze bwo gusuzuma imibu eh, ibitembera mu gihugu kugira harabe ko ata mibu yo mu murwi w'imibu ishobora gutera iyo ndwara itembera eh, canke ko ata mibu by'ukuri iyo bigendana uwo mugera ivyo vyigwa rero haba iwacu i burundi canke haba mu gihugu kibanyi cy'u rwanda canke ibindi bihugu byose ivyo vyigwa barabikora Eh, nivyo bidutuma tubona neza yuko eh, aho tugejeje mu mu kwitegurira no mu kwirinda nk'igihugu ko iyo ndwara itwinjirana canke itotwubira Mm. ego eh, muganga twavuze yuko iyi ngwara ishaka gusa cane na malariya kandi ko kumbure ibipimo kenshi abantu batayipima kuko ntiribonekeza cane mu bihugu vy'u rwanda n'uburundi ariko muri kongo iriyo mbega umuntu yomenya ate canke yosaba agiye kwa muganga yuko bamupima yuko ayifise canke atayifise niryari umuntu avuga ati iyi malariya yanje ntisanzwe ndikeka ko yoba ari fievre jaune
Eh, murakoze Eh, nk'uko nabivuze mu ntango igipimo cy'indwara eh, si igipimo kiri ahantu hose Em, ibyuma bakoresha mu gupima nk'aho iwacu i burundi bisanzwe biriho mu burere bw'ubuvuzi gusa biri mu burere bw'ubuvuzi bwose district bikongera bikaba no mu ma laboratoire akomakomeye y'igihugu nka laboratoire ya institut national de santé publique insp laboratoire z'ibitaro bikuru rwakarede eh, nibaza ko ari cyo kimwe no mu gihugu kibanyi cy'u rwanda Mhm.
mugabo urumva ibyo ni ibyuma bipima haca hakenerwa eh, reactif reactif sinzi ingene nabivuga ibyo bita amakartushe Mm.
ni udukoresho rero bashyira muri ibyo byuma kugira bace bapima iyo fievre jaune rero kubera bwa buhinga nababwira bwo gusuzuma imibu n'ibindi eh, imibu n'ubundi buhinga bwo gusuzuma binjira nibwo ubwa mbere dukorera ko hanyuma nko muri ubu muri ibi bihe uko nyene byifashe aho iwacu i burundi eh, ntituragera ku rwego kokora nko muri ivyo bihugu iyo ndwara iba bayibayemwo nk'ikiza eh, usanga ibangabanganwa na malariya rero nta muntu yogenda ejo kuyivuza kwa muganga Mhm.
eh, ngo aca avuga ngo iyi malariya yanje ngo numva yananiranye Mhm.
ngo nagomba mu ndabire ko atari fievre jaune eh, kuba ari ukugira ubwoba gusa ahandi ho abaganga baba barabyize bakuravye birya bimenyetso nababwiye barabizi eh, bakuravye bakayicura bashobora gusaba ico gipimo nagomba rero mere nk'ubuhumuriza abatwumviriza eh, neje nibumva barwaye ibimenyetso bimeze nk'ibya malariya bazoje kwa muganga Mhm.
kandi bizere abaganga bituye Mhm. murakoze cyane hanyuma none izindi ndwara muri ko murakurikiranira hafi bitewe kumbure n'ibihe tugezemwo zoba ari izihe nazo nyine zishobora gutera amakenga mu gihe hariho eh, imyuzurire indwara nyinshi ziraduka akenshi zoba ari nk'izihe muri iki gihe
Em, reka mpere ku zijanye ku zijanye n'izo dukurikirana cyane mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga Eh, nk'uko nabivuze mu ntango iyo abantu batewe n'umwuzurire barahunga abantu benshi bahunze bagenda mu buzima budasa n'ubwo bahoramo kenshi ugasanga bu- begeranirijwe hamwe mbere ugasanga no kuronka utwo bafungura ntibyoroshe icyo gihe rero abantu usanga batacyitwararitse ibyo gucandagisha abana uca usanga abantu begeranirijwe hamwe eh, indwara zikomoka ku kuticandagisha zatanguye kubatera izo ni indwara z'agasama eh, indwara eh, z'ibihara indwara eh, in- in- indwara z'ubukangwe eh, kuko iyo abantu baticandagije indwara y'ubukangwe nayo nyine irashobora kububira Em, za kolera rero icyo i- izakorera ndazaziza ko mu nyuma Mhm.
Eh, icyo rero dushya duhimiriza abantu ni uko nubwo baba bari ubwo buzima butoroshe Mm.
baguma bitwararika gukurikirana umugambi wo gucandagisha abantu Mm.
kuko bituma babakingira bakirinda yuko izo ndwara zibafatira muri ubwo buzima barimo muri ubwo bukene barimo aho nari ku muce wa mbere w'indwara dushobora kwirinda bicishije mu kwicandagisha Eh, muratwara n'indwara za kera ubu zitakivugwa ibigoga eh, za kokerishe eh, za tetanose ziraboneka buke buke mugabo si cyane Mhm.
ubwo mu gihe abantu batobandanya bicandagisha izo ndwara zose zica zigaruka kandi n'indwara by'ukuri twari twarasezeretse ariko turarandurana n'imizi umuco wa kabiri rero w'izindi ndwara eh, zica zica ziba zijya ndwara ziturutse ku isuku rike ni Mm.
zero za kolera izi z'amacinya eh, izo nazo nyine ziriyongera iyo abantu bari ahantu hari umwuzurire canke bakoranirijwe hamwe canke bari mu buzima butaborohereza murabona kuja mu buhungiro n'ubuzima butoroshe Eh, hama uwundi muce ni uyu w'indwara ya malariya kubera yuko amazi yateze imibu iciye igwira eh, ugasanga gutyo iriko irakwirakwiza indwara ya malariya eh, cyo kimwe n'iyo ndwara ya fievre jaune mu bihugu isanzwe iri nka karanda eh, cyane cyane nk'uko mwavuze hirya muri congo Eh, si iyi congo twegereye ni congo yegereye angola na hariya hafi ya ya za kinshasa Mhm. Yego murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire na valentin minani amahoro cyane valentin
neza mwirinde akantu kigoye ndamutse n'umutumire Mhm.
ndamutse n'abandi bose ariko baracungiriza ubwo nari nabonye njyanye na uyu munsi amakuru gishingiye ko ajyanye n'imyuzurira kandi bigaca bituma indwara zitandukanye ziguma zigereranya mu banyagihugu kandi nibyo nanjye aho mpereye nda- ndabyibonera Mhm.
rero nagira rimwe mu burundi ntabise mutugira sinamukurikiye umutumire ndamufatiye ahanyene Mhm.
iyo fiyedere jone sintahura iyo ariyo hama mbega ifite ubukana bungana gute malariya yo turayimenyereye tu- n'umubanyi wacu nashaka nsigurire iyo ariyo n'ubukana ifite yoba yica bimeze gute hama nyine by'ukuri nk'uko yumvise ariko arabivuga ibiza biterwa n'imyuzurira n'imibice yiyongera nabwo mpereye nibuze worara mu ijoro usanga imyiradoma nk'ibiyiki yari myinshi cyane Mhm.
kandi urumva ikuriye kubera ko iba yahunze amazi yo mu mwonga ubaho muri reba akanyaru karuzi reka reka amazi yose yaraduze cyane Mm.
n'ibiri igaciba mu mwonga ikaduga ku- mu mihana wumva ikizirirana kandi ikwijya abantu nyine wumva imiteza ingorane n'ibindi n'ibindi Mhm.
hama rero Mm.
leta yoraba ukuntu i- i- i- isahiriza nk'abantu nyine gutyo kuguririza amara n- n'izindi ndwara zituma zitera Ika- ikoroherwa rero n'igihugu kubera kwisanga nyine byagoranye cyane murakoze Mm, murakoze valante guma ku murongo muganga asigure mu ncamake kuko yari yagerageje kubisigura ariko kandi muganga arazanye ikibazo ko mbere tutashimitse ko cyane mbega i- iyi ndwara ya fievre jaune irica yica ku rugero rungana gute muri make
Mhm, ndashimiye umu- umunywanyi ariko aradukurikirana ku murongo Eh, ibimenyetso reka mvunagure ibimenyetso by'indwara eh, ni ibimenyetso bigomba gusa cyane n'ibimenyetso by'indwara ya malariya ni ukuvuga kumeneka umutwe gushuha kugira intege nke gukonyagurika ariko iyo imaze kugwirirana mu mubiri faze ya komplikasiyo umuntu acagira ibimenyetso bikaze agatangura kwishyira amaso amaso agahishira cyane agasa n'umuhondo umuraje no mu biganza ukabona harahishiye mbere hari n'abace batangura kuva amaraso mu mazuru umwuna abandi bakava amaraso mu binyigishi hari n'abadahwa amaraso yirabura n'ibyo bimenyetso ahanini byibonekeza iyo imaze kugurirana mu mubiri igeze kuri faze ya komplikasiyo ikibazo tutayaze cyane mbega iyo ndwara irica iyi ndwara irica cyane kuko ugeze kuri urwo rugero iba yaguriranye mu mubiri urugero rwa komplikasiyo abantu bageze kuri urwo rugero ku bantu ijana abantu hagati ya mirongo ibiri na mirongo itandatu barahasiga ubuzima murumva yuko biteye ubwoba umuntu abivuze mu biharuro biciriye hafi ni ukuvuga ku bantu cumi barwaye iyo ndwara bakagera kuri urwo rugero iba yagwiriye mu mubiri wabo rwa komplikasiyo murumva hagati y'abantu batandatu ku icumi n'abantu babiri ku icumi irabahitana murumva ko irateye ubwoba nshingirwa ko ndamwibutsa uyu munywanyi ariko aradukurikirana ko uburyo bwa mbere ari ukuyikingirana kuyikingira rero ni urucanco tugira amahirwe aha iwacu ntiribonekeza nk'uko biri mu bindi bihugu ariko ntikibuza ko umuntu akeneye kwicandagisha iyo kwiteza urwo rucanco cyane cyane abantu bakunda gutembera bava aha mu burundi bava aha mu rwanda bakajya gutembera mu bindi bihugu iyo ndwara irimwo haba hafi muri haba muri congo iharanira demokarasi ya congo iharanira demokarasi repubulika iharanira demokarasi ya congo cyane mu bihugu byo muri afurika y'uburengero mbere n'aha muri kenya n'igice cyegereye igice cya tanzania cyegereye kenya iyo ndwara iriyo
ni indwara ikomeye cyane irumva ibitigiri byerekana abitaba imana ni byinshi cyane murakoze cyane reka tuje muri sudani y'epfo numva turafise uwitwa mars mars uraho neza amahoro cyane
naba neza cyane adore turakomesha indi nk'amwe turaho turashima natwe
nubwo natwe ngaho duherereye muri sudani y'amajyepfo tumenya
ihindagurika ry'ibihe hiyo ryifashe gute mumeze gute
ino mu majambo make turashima imvura iragwa ariko si cyane izuba rirahari izuba rirahari kabisa
akabazo cyangwa icyumvi gihugu iwacu imvura igenda ikomeza konona ibintu bamwe basiga bigenda biba nabi
yego murabikurikiranira hafi uno munsi ko turihweza indwara zimwe zimwe zikwiye gukurikiranirwa hafi cyane muri iki gihe cy'ihindagurika ry'ibihe inshanco zikwiye gukurikizwa tukaba dufise muganga jean claude bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'uburundi ujejwe gucandaga ubu ufise ikibazo canke iciyumviro muri make
ego ni ukuri jewe ikintu novuga sa n'uwovunira kabisa na cyane cyane nongera ko tuvuga ni igikenewe leta leta yacu leta ngiye leta nkozi nibarabe bongeremo uburyo kabisa bongeremo uburyo bukwiye mu gisata cy'amagara y'abantu na cyane cyane urabye ko nk'ubu leta isanzwe ifite ikibazo iriko irahangana naco kijanye n'indwara y'agasama na n'iki rero kijanye n'ibiza by'imvura nyinshi bikenewe ko leta ibishyira mu buryo bukwiye kubera amazi yamaze gutera imyanda igenda yiduga n'iminsi hari amabombo menshi yarashigagurisha amazi yaregereze yarabura kuko abantu baca bakoresha amazi yo kuri leta irakwiye gushyiramo ingufu zikwiye mu bijanye na malariya malariya igeze kuba nyinshi kubera yuko ahantu hateze amazi menshi imibu iriyongera imibu itwite abantu niko malariya igenda yiyongera bavuga yuko na leta yoshyiramo uburyo bukwiye kabisa kuri iki kintu ndetse n'amazina menshi yabivugako
murakoze cyane murakoze cyane mark Eh, muganga murumvise ko yongeye kugarura indwara namwe mwigeze gukora ko indwara y'agasama ah, kumbure nayo nyine twabivuga ko gato ingene yifashe mu gihugu ah, mu ndwi iheze twarumvise inama y'abashikiranganji yabikome- yabivuze ko ivuga ko ah, hariho abantu bashika kuri mirongo indwi n'indwi n'aba ntihenze bitabye imana kubera iyo ndwara kuva mu ntango y'umwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu mbega mwogira icyo mubivuze ko kuri iyo ndwara
ego nk'uko mwabyumvise inama shikiranganji yaratangarije abarundi eh, n'amakungu uko eh, iyo ndwara y'agasama yifashe cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko Eh, kuri iki rero eh, leta y'u Burundi n'abo dusanzwe dukora n'abo dufashanya eh, turiko turitegura kugira vuba dutangure eh, gucandaga abantu
reka kumbure telefone iriko iragorana gato umuganga twongere tumugarure mu kanya tumire amate turagaruka murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa radiyo ijwi rya amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uno munsi twe turihweza indwara ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe harimwo aga- harimwo uh, fievre jaune malaria n'izindi Eh, tukaba twariko turavuga ku ndwara ya gasama rujole indwara ya gasama eh, twumvise mu ndwi iheze inama y'abashikiranganje yashikirije yuko abantu mirongo indwi n'indwi bamaze kwitaba imana kuva umwaka utanguye eh, muganga jean claude bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'uburundi ujejwe gucandaga ariko aragerageza kudusigurira uko vyifashe muri kino gihe Eh, muganga duga kw'ijambo telefoni zari zatugoye
ego murakoze eh, byaciye bikikana ariko ndamenyesha uko ibyo by'indwara y'agasama byifashe Mhm.
nk'uko mwabyumvise rero eh, leta yarabishikirije ibicishije ku mubwiriza wa leta ivuga ko hariho ikiza cy'indwara y'agasama cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko bw'igihugu Eh, rero ubu ikiriko kirakorwa ni ukwitegura kugira dutangure isekeza ryo gucandaga gucandaga ibibondo kugira tubikingire iyo ndwara Mhm.
nico ahanini nyamukuru noshikiriza Mhm.
Eh, mugabo kandi nca mbandanya nsaba abavyeyi bariko baratwumviriza abavyeyi bariko baratwumviriza nobasaba ko buri gihe bokwama bitwararika gucandagisha ibibondo vyabo Eh, gucandagisha rero ibibondo vyabo no kuvuga hariho ikirangaminsi co gucandagisha umwana umwana akivuka umwana amaze ukwezi n'igice amaze amezi abiri n'igice atatu n'igice amaze amezi atandatu baramwongereza eh, ibyunyunyu bya vitamine a ku mezi icenda no ku mezi cumi n'umunani ni ukuvuga ku mwaka n'igice aho hose rero iyo ababyeyi batitabiriye gucandagisha abana uko icyo kirangamisi gitunganijwe eh, umwe ashobora kutabikora uwundi hirya ntabikore n'uwundi ntabikore Eh, uca usanga rero mu mpera hariho abana bamwe bamwe batagiye baracandagwa niho izo ndwara zimenera izo ndwara z'agasama n'izo z'ubukangwe zigahava zika- zikadutera nk'ikiza kubera yuko abana bose batacandazwa rero nabahamagarira abatwumviriza ko bakwiye gucandagisha abana eh, bisunze icyo kirangaminsi ntihagire umwana basiga inyuma eh, abana bagacandagwa bose muganga tukiri ngaho mbere ko duca ku munywanya akurikira byoba byaratewe ntitwaba tubizi eh, nuko abo babyeyi koko batabacandagishije canke n'abana bacandagishijwe bayigwaye byifashe gute kuko eh, nk'uko twabivuze ni ibitigiri biri hejuru cane
ikiza cy'indwara ya gasama cyangwa cy'izindi ndwara dusanzwe dukinga dusanzwe dukinga dukoresheje ubuhinga bwo gucandaga eh, zibonekeza iyo ibitigiri biba bicandagisha eh, bitagumye biri hejuru cyane Eh, nk'akarorero indwara y'agasama kugira umuntu abone neza avuga ati jewe aha nakingiye abana neza ni uko abana bose bucandazwa ntihagire abana baguma mu kibano badacandazwa niburiburi ibice mirongo icyenda ku ijana by'abana bose bakaba baronse inshansho zose zisabwa eh, inshansho zose zisabwa ku myaka no ku kiringo gitegekanijwe Eh, ariko hariho ababyeyi bamwe bamwe eh, nkumbure kubera inyigisho baronka aha na hariya rimwe na rimwe mu madini amwe amwe ugasanga bara barababuza gucandagisha abantu ivyo twarabibonye eh, hari n'icigwa cakozwe biribonekeza ko hariho amadini amwe amwe nk'amadini y'abasohoke em, usanga bavuga yuko gucandagisha umwana ariko kumugema urumenyetso haramwumva ibintu bavuga ngo ikimenyetso amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu ariko si byo n'ibihuha kuko murabye neza murabona ko hari indwara nyinshi ubu zitacibonekeza kubera yuko twagiye turacandaga
yego murakoze cyane eh, tubandanye twakira abandi banywanyi turafise simoni simoni uraho neza uratwumva
mukabazi cyane ndabumva neza amahoro Mm, simoni duga ku ijambo simoni turakumva
Mm, yego murakoze Eh, eh, ndagira ngo ndagira ngo dogiteri manze eh, mbere ku kintu yatangiriyeho abanza mbwire fevre jone yaba i- i- irandura irandura am- aze kumenya nimba yandura hanyuma ndagira ngo nanone eh, ngire ikintu mvuga kuko dogiteri hari ukuntu ibintu asa n'uri kubitwara kiganza cyane nyine ubu nka dogiteri birumvikana ariko ndagira ngo nanone ibi bigaruke ese kuba eh, wenda izi ndwara uko uko bigaragara yaba fevre jone yaba malariya yaba sida uko bukeye n'uko bwije niko zirushaho kwiyongera Ah, muri make ni uruhe ruhare rwa politiki bifitemo kuko ntabwo igihugu uko gikingira abantu oh, uko imiti iboneka byanze bikunze hagomba kuba harimo n'ubushake bwa politiki z'ibihugu Ah, aze kumbwira igihugu kirasabwa iki nk'igihugu kugira ngo kugira ngo oh, kizamure uburyo bwo gukingira abantu cyangwa se mu buryo wenda cyafa- cyakoreshagamo inkingo kuko ibi byose wavuga wenda sinzi ariko igihe- mbona hafi ya byose bigendera kuri politike z'ibihugu ucunga urebure uh, nkaho yiyongera cyane cyane urebye rero nko muri congo ya- yafashe urugero intambara zihahura ku munsi ku munsi muri make ntekereza ko izi ndwara z'ibyorezo izi ndwara zi- zi- zitandura n'izandura zose uh, uburyo bwazo bwo kwiyongera twitaye no kuvuga ngo wenda ni ni ihindagurika ry'ibihe kuko ihindagurika ry'ibihe ntabwo rizigera uh, rireka kubaho ntabwo rizareka kubaho kuko uko isi ikura uh, ukurikije kuva kera niko indwara zagiye zizanwa n'ihindagurika ry'ibihe ryiyongera kandi nanone n'abantu niko biyongera bakeneye gukomeza guhindura bya bihe kuko abantu nibo mu buryo buri scientifique nibo bagenda ba- ba- bakora cyane mu buryo buhindura isi bigahindura imiterere yayo bigahindura kamere yayo kuko ubu nimba wumva iyo myuzure yose nimba wumva eh, ibyiza bigenda biba biyaga hamwe na hamwe ni ukubera ya ntuza ya- ya karemano y'isi abantu bahindura kandi mu kwihindura ni uburyo bwo gushaka imibereho kandi butazahinduka n'ubundi kuko abantu bazaguma bashaka ibigero ndagira ngo ambwire umu- umutahe wa leta z'ibihugu bafite mwaho ngaho kugira ngo ba- ba- ba- ba- bakumire ubu- iyo mi- u- uburyo biri biri kwiyongera kuko urumva nta- nta kuntu byagera ku ntego ibihugu bitabishyize muri politiki zabyo ngo bi- bizamure uburyo bwo gukingira bizamure uburyo bwo kurinda ingamba mu kwigisha abaturage ibyo rero ntabwo byakorwa politiki z'igihugu zibigizemo uruhare muri rusange ngo bazamure uburyo bwo kwigisha abantu babahugure babamenyeshe abantu bajye bari aho babizi kandi nanone ku bijyanye n'umutekano ntabwo abantu bava muri congo bahunze bagiye tanzania ngo ujye kubaka ka gakarita k'umuhondo yavugaga kagaragaza ko umuntu bamuhaye urucanca ntabwo babura gutambuka rero ndatekereza kuri izi ngizi zigira zandura abantu bashobora kuzikwirakwiza muri ubwo buryo urebye kubera intambara zigenda ziyongera uko bwiza n'uko bukeye ntabwo numva ko hari ikindi cyakorwa uretse kuzamura uburyo bw'inkingo muri rusange
ego simone tugumane gato ku murongo ngerageze kumva kumbure urashimye kuvuga yuko cyane cyane politiki z'ibihugu zikwiye gushyira uburyo bwinshi mu gukinga izi ndwara dusanzwe tuzobona niho uhagaze
yego yego niho mpagaze ngewe ego ni nayo mpamvu kumbure twagerageje kumva ibyo igihugu cy'u Burundi kiko kirakora muri iki gihe ku bijyanye no gucandagisha abantu reka kumbure dr bizimana akwishyura ikibazo cyawe
ntabwo uciye mu ijambo gato ni uko kuko igihugu kidafite umutekano igihugu kidafite umutekano kuvuga ngo wenda abantu baraza gukingirwa biba bigoye kandi indwara zandura zirushaho gukwirakwira muri icyo gihe cy'umutekano mu kireba nk'ubwo wenda tuvuge ejo bundi warabonye muri rasitanganyika ibyari birimo biraba ntabwo ntaburiye nta mwuzure kugira ngo habaye ari igihugu kirimo intambara kugira ngo abaturage barindwe indwara zaterwa n'umwanda uturuka ku kuba hari umwuzure hari intambara urumva habaye hari intambara byaba ari ikibazo rero bijyana na politiki z'igihugu kugira ngo nibura wizere uburambe bw'inkingo zirimo zigenda zikwirakwiza n'uburyo bwo kuzikwirakwiza nabyo ni politiki kuzikwirakwiza ni politiki izikwirakwiza politiki y'igihugu runaka politiki y'isi muri rusange igashingira kubaka isi y'ejo hazaza itekanye intambara zigabanutse ntekereza ko uburyo bwo kubona ingingo kuko usanga nk'umwanya munini tekereza umwanya munini wakabaye wita ku buzima bw'abantu ariko ubu ngubu umwanya munini utunze kamera mu ntambara ntabwo rero tekereza politiki z'ibihugu zidahindutse izi ndwara ndakeka zarushaho no kuzamuka uko bwije n'uko bukeye ariko simone buri kibazo gikemukwa uko kije ntituriko turavuga ku kibazo c'intambara kuko nta ntambara iri mu gihugu c'u Burundi ariko turiko tuvuga ku kibazo c'iyi myuzurire nyene uvuze ni nayo mpamvu turiko turaraba uburyo igihugu kiriko kirakinga abanyagihugu indwara zishobora kuzanana n'iryo hindagurika ry'ibihe turiko turabona muri iyi minsi reka muganga aho niho ntinda cyane aho niho ntinda cyane kuri politiki y'igihugu nyine mvuga ko uburyo bwo kwigisha abaturage no gukwirakwiza ingingo byakabaye bikorwa cyane cyane leta ikabishyiramo imbaraga nyine mu buryo bwo gukwirakwiza iyo miti no kwigisha abaturage bakaba babizi
urakoze cyane muganga ubivuze kwige
murakoze reka mbere aho yahereye yabaje ati iyo ndwara bayandura gute indwara bayandura mu gihe bariwe n'umubu mubu urimo uwo mugera wa siyevure jone ni bwo buryo bwa mbere bwo kuyandura kandi nibwo bwonyine icyo ni ikibazo cya mbere yari yabajije hama yavuze ku bijyanye n'umutekano kandi numvisemo amahari nyinshi aha mu burundi no mu rwanda nta ntambara zihari umutekano urakwiye mugabe icyo avuga kirumvikana nko mu bihugu haba harimo intambara n'iby'amagara y'abantu birahungabana ibyo ibyo birumvikana ariko naho haba umutekano uba wahungabanye ibikorwa byo kuvura birabandanya kuko hari ubundi buhinga bwo gufasha kuvura abantu kubacandaga mu bihe bidasanzwe by'ingwano cyangwa by'umutekano muke abahinga baba badukorana bo mu mashyirahamwe mpuzamakungu ya oms unicef barazi ubwo buhinga mbere no mu bihugu barabizi yuko uko biba biri kose amagara y'abantu ari karahara mu ruganda ntibacura baba mu buhungiro aho bari hose barabitwararika yongeye arabaza ati mbega umutahe wa leta n'uwuhe muri ibi byose by'ukuri mfatiye kuri leta y'uburundi leta y'uburundi irakora irakora ibikora inka kuko bwa mbere ni uko leta ikurikirana igasuzuma ko iyo ndwara itatwubira bimwe bita surveillance mu gifaransa hama igikurikira ni uko eh, eh, ni uko ku bijyanye n'iyo ndwara nari navuze ko uburyo bwa mbere ari urucanco leta irongera igakora ibishoboka urucanco rukaboneka kuko urwo rucanco rugurwa na leta hama umwenegihugu arwifuza akaruronka hafi Eh, ni ivyo nkeka no- noshikiriza ku ku ntererano canke ku vyiyumviro uyu mutumire uyu munywanyi w'ijwi rya amerika yashikirije uyu munywanyi simone simone arakoze cyane Eh, ego tujya ku musozi w'ikiganiro muganga kumbure twavuga mu ncamake du- turangiza uburyo iyi- i- uru rucandago rwa fievre jaune ruboneka mu gihugu abanyagihugu bamwe bamwe baridoga bavuga ko ruzimbye ah, kuri buri munyagihugu cyane cyane ku baba bashaka kujabuka imbibe ngo baje guca ingero haba ari muri tanzania haba ari muri congo mu rwanda n'ahandi hafi atari ukujabuka imbibe cyane ngo bafate indege ariko ugasanga urucanco rurasabwa ah, bakavuga ko ari ibihumbi mirongo itatu umuntu aba afise ku mutahe wiwe agiye gukoresha hanze ico mukivuze ku iki ah, ubwo rucanco hari uburyo bwo kugabanya igiciro cyangwa kukugira ku- kurugira kwagusa ko tuzi ko n'izindi ncanco ari kwagusa mu gihugu
Eh, murakoze Eh, mu by'ukuri runo rucanco uravye igiciro carwo mu mahanga iyo rukorerwa hama no kugira rudushikira i burundi eh, leta yarafashije cane ahandi ho ruba rugurwa ayasumbayo Eh, ico ni ni ca mbere hama kuri iki c'uko burutanga ku buntu nk'uko biri ku zindi ncanco eh, ntituri kuri urwo rugero kubera yuko iyo n'indwara aha iwacu idafatwa nk'ikiza canke ita- itatsimbataye nk'uko eh, iri mu bindi bihugu muri icyo gihe rero iyo abantu bicandagisha kugira bikingire bagiye muri ibyo bindi bihugu bashobora kwandurirayo eh, muri icyo gihe nabo bategerezwa kugira icyo baterereye mu bisanzwe ntibaba baruguze baba baterereye kuko ahandi ho leta igura amahera menshi gusumba arya babona batanga ego hama Eh, baravuga tukiri aho Mm.
tukiri aho nkumbure eh, hariho ikindi bamaze kudushyikiriza turiko turakorera ko Mhm.
ni uko aha i burundi urwo rucanco turutanga hano i bujumbura gusa Mm.
nk'umuntu rero aba ari nk'imuyinga bimusaba ko abanza kumanuka kugira ngo urwo rucanco hama azoshobore kuja muri tanzania cyangwa mu kindi gihugu kibanyi ubu rero turiko turakora kugira urwo rucanco ruzoje mu zindi ntara cyane cyane intara ziri ku mipaka aho hari abantu benshi barukenera kugira bajabuke bitabagoye batarinze kandi kuzigura ngo bagaruke hano i bujumbura murakoze cyane rwose uyu mwumva yari muganga jean claude bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'uburundi ujejwe gucandaga akaba yatanze inkuru nziza ijanye n'uko malariya imwe mu ndwara eh, zikarira cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini eh, cyane cyane muri iki gihe c'imyuzurire eh, urwo rucancu ruzoboneka mu kwezi kwa gatanu ku bana bari munsi y'imyaka itanu bakazotangura gucandagwa agahamagarira abandi rero bose gucan- kwicandagisha indwara zitandukanye mu gihugu kugira ngo bikingire Eh, muganga turagushimiye cyane ku kanya wahaye radiyo ijwi rya amerika
murakoze cyane nagomba eh, nkosora akantu gatoya muhereje ko urucanco ruzoboneka urucanco rwa malariya ruzoboneka gutangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimo ni mu kwezi kw'indwi eh, si mu kwa gatanu mu kwindwi ego mu kwezi kwindi murakoze cyane rero namwe mwese mwariko muratega amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri sanga mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma harimo na nadia taha murakoze
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye